Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vy'uno wa mbere kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukahera ku yagezweho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana
urakoze diane yagizwe avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri afurika abategetsi b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'uburengero ejo ku munsi w'imana niho bahagarika ibihano bari barafatiye ubutegetsi bwa gisirikare muri mari intumwa za sedeyawo zavuze ko bemeye zavuze ko bemeye kandi imyaka ibiri leta mfatakibanza ya burkina faso yasabye kugira izobe yarasubije ibihugu igihugu ku ntwaro ya demokarasi abaperezida b'ibihugu bihurikiye muri sedeyawo bakoranye kugira bemeze ikirangaminsi cy'amatora hamwe n'ibyifuzo byasabwe n'ubutegetsi bwa mali ubutegetsi bwa guine conakry hamwe n'ubutegetsi bwa burkina faso ibyo bihugu uko ari bitatu bikaba byakozwemwo kudeta basabye kugira basubire muri demokarasi mu ntumbero yo gutinya ko abandi basirikare bo mu bihugu byo muri ako karere bafata ubutegetsi ku nguvu sedeyawo yaciye ifatira ibihano mali bikomeye by'ubudandaji n'ubutunzi ariko gineya konakiri na burkina faso byakubiswe inkoni ngufi byo nta bihano byafatiwe bikomeye nka mali ibihano byafatiwe mari byarasinzikaje abakene bikumira igihugu cyo muri sahere gisanzwe kitagira umuhora ugishikana kw'ibahari mari isanzwe yari ifise ubutunzi bwasubijwe inyuma n'ibitero by'imihari y'abajihadiste yari imaze imyaka irenga cumi ihungabanya umutekano muri ico gihugu amakuru avuga ku mugabane wa afurika kandi papa francisco yarasabye abanyagihugu hamwe n'abategetsi b'ibihugu bya repubulika ya demokarasi ya kongo n'igihugu cya sudani yo mu mpanuko kwibagira kahise bagafata inzira nshasha yo gusubiza hamwe hamwe n'inzira y'amahoro ndetse n'iterambere papa francisco yashyikirije ubwo butumwa ku munsi wa gatandatu ku munsi yari yarateguye gutangurira ko urugendo rwari kumushikana muri ibyo bihugu bibiri vya afurika yaruhagaritse mu kwezi guheze ku bw'ibibazo vy'amagara yasabye abanyagihugu bo muri ibyo bihugu kutemera kunyagwa amahoro n'aho babangamiwe n'ibikorwa by'ubwicanyi uruhagarara mu vya politike ubukene hamwe n'ibindi bibazo byabasinzikaje igihe kitari gito ekleziya katolika yaragize uruhara runini muri rdc cyane cyane mu bihe by'amatora yararungitse abarorerezi bashika ibihumbi mirongo ine mu matora yashikanye ku butegetsi felix cisekedi
washington ijwi rya amerika hano muri leta z'ubumwe za amerika umwe mu bashingamateka b'igihagararo mu matohoza ku byabaye mu mwaka uheze kuri capitol ku nama nshingamateka ya amerika yavuze ko mu gihe ubutungane bwosanga uwahoze ari perezida donald trump yaragize uruhara mu migumuko yo kubuza kwemeza ibyavuye mu matora budakwiye gutinya kuzomucira urubanza visi perezida wa komite y'abashingamateka iriko iratohoza ku byabaye umurepublikane lize chini yabwiye televiziyo nyamerika abc news ko gucira urubanza donald trump bit bitazokoroha mu gihugu gisanzwe caracitsemwo ibice mu vya politike ariko umurepublikani yatowe muri leta ya wyoming yavuze ko kudacira urubanza trump mu gihe vyogaragara ko yakoze icaha kuba ari uguhonyanga ibwirizwa shingiro rya leta zunze ubumwe za amerika
washington ijwi rya amerika tukiraha muri amerika kandi abategetsi bo muri leta ya ohio ejo ku munsi w'imana bahamagariye abanyagihugu kuguma batekanye ni nyuma y'aho igipolisi gishize ahabona amasanamu ya videwo yerekana umugabo w'umwirabure yarashwe n'abapolisi amasasu atari make igipolisi cyo mu gisagara cya ekron ni muri iyo leta ya ohayo nyine cyavuze ko umwirabure jayland walker w'imyaka mirongo ibiri n'itanu yarashwe aricwa ku munsi wa mbere w'indwi iheze hari igihe abapolisi bagerageje kumuhagarika arenze ku mategeko yo gutwara imodokari mu ibarabara igipolisi cyari cyavuze ko yarashwe kuko yagwanije abapolisi bariko baragerageza kumuhagarika ariko mu nyuma basanze atari vyo umukuru w'igipolisi steve millet yavuze ko abapolisi umunani bose bagize uruhara mu icwa rya jland walker babaye barahagarikwa mu kazi gushika amatohoza arangiye ku mugabane wa buraya igipolisi muri danemarke nacyo cyavuze ko abantu batatu bishwe abandi batatu nyene barakomereka bikomeye cyane ni nyuma y'aho barasiwe aho bari mu kibanza kirimo amaduka menshi i copenhagen ku mugwa mukuru w'ico gihugu igipolisi cyavuze ko wahoze wakoze ico gitero ceje ku munsi w'imana ari umugabo w'umunyadanemarke w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri kandi yaciye afatwa ahejeje kubarasa ku mugabane wa buraya kandi umudiplomate w'umurusiya yavuze ko indege zibiri zavuye muri bulgariya zirimwo igitigiri kinini c'abadiplomate b'abarusiya n'imiryango yabo umudiplomate w'umutegetsi ku kibuga c'indege co ku mugwa mukuru sofia yaremeje ko abadiplomati b'abarusiya mirongo irindwi babwiwe ko batagikenewe mu ndwi zibiri ziheze bari basabwe kuva muri ico gihugu bitarenze ejo ku munsi w'imana ingingo yo kubayirukana yatangajwe mu ndwi iheze n'umushikiranganji wa mbere w'imfatakibanza w'ico gihugu ca bulgariya
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza ayo n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kugira kuyasanga kuri wezitatu akagurira nongere ndabashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mu burundi ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro istebu mu pfunyapfunyo cemeza ko ibice birenga mirongo ine kw'ijana vy'ingo zirigwa zitaronse ico zifungura dusanga twaragwanije ubukene turabiye kubwakera kuko twari ku bice ku bitigiri mirongo itandatu na bine n'ibice bitandatu ku ijana uni nicola ndayishimiye atwara ikigo kijejwe gutorokanya ibiharuro mu burundi istebu mu mpfunyapfunyo iyo nkuru iri mu zo tugarukako handi hato ibice birenga mirongo ine ku ijana vy'ingo mu burundi zirwa zitaronse ico zifungura ivyo biri mu cegeranyo casohowe n'ikigo isebu kijejwe gutorokanya ibiharuro mu gihugu c'u burundi casohotse kwa kane w'indwi twaraye dusozereye ico kigo kivuga ko ubukene amikoro make no kubura amafaranga arizo mvu nyamukuru zituma iyo miryango itaronka ivyo ifungura intara ya ngozi mu buraruko bw'igihugu niyo iza ku isonga mu bwinshi bw'abantu batagira ico bashira ku munwa inkuru tubaza umumenyeshamakuru wacu eloge wirikaneza ivyo biharuro vyashizwe ahabona biri mw'itohoza ikigo c'igihugu isebu cakoze mu vyerekeye uko ingo n'imiryango ibayeho mu burundi ivyafatiwe kahanini ni ibintu nkoramutima umuntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa misi yose kandi vy'ibanze service de base mu gifaransa mu gihugu nk'uburundi bufite abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi ikigo isebu cahagaze cane cane ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi ugufungura ukwivuza ukuronka akazi ukurungika abana kw'ishure uburaro bwiza ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma kugura kuguranana ukubitsanya hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana amahera cane cane biciye muri za telefone Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru wa Isebu yemeza ko mu cegeranyo bafise ingo zirenga mirongo ine kw'ijana z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka ico bafungura aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nyuma yo gushira ahabona ico cegeranyo dufatiye ku ngo ingo izinga n'ibitigiri mirongo ine birenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo basha dusanga ari bice mirongo itanu na kimwe basanzwe bakenye ndayishimiye atwara ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana bareba amashure mu gihugu kuva kuri ubwo bukene abana baraja ku ishuri hanyuma hariho abana baheba ishuri ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bariko bavuga ati twebwe abana bangana ibihumbi barenga n'uku baraheje ishuri bakavuga ati boba baheje kubera iki bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene bagaheba kubera nk'ibyo by'uko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke icyo bafungura aricyo gituma mubona ko na leta iri kuragira imigambi yo kuziragaburira abana ku ishuri ni ukugira ngo abo bose baza baraheba ishuri icyo gitigiri gitere kigabanuka mugabo uhagereranije n'amatohoza akozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu asanga harabaye akarusho aratanga ibitigiri byerekana ibyo ashikiriza dusanga twaragwanije ubukene turabiye ku bwa kera kuko twari ku bice ku bitigiri mirongo itandatu na bine n'ibice bitandatu ku ijana bica byerekana novuga ishusho ishusho y'iki gisata rimeze gute aho kuguki rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza cyangwa nimba rimeze neza ryisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza umuyobozi mukuru w'ikigo isebu avuga ko ibyigwa nk'ibyo ari ingirakamaro rwose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitigiri byatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushyirwamo ingufu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere eroje buri kaneza ijwi rya amerika
eroje urika neza urakenuye urugaruka ruvuga muri za kaminuza mu burundi rwifuza ko hashirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusange hagamijwe kunywanisha abarundi bose hadashingiwe ku bwoko aho kuguma mu mateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka iheze ibindi kuri no nkuru tubaza tiyarive ndayishimiye akoresheje ubwa amerika i kigali mu rwanda bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo universite de grarake bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange na cane cane mu gwaruka rwa kazoza rwiga mu mashure kaminuza muri iki gihe umugwi sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri abantu bayagisha mu bindi biyago bishobora kuba kubahuza mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose ariko atari mu mbozo kwibukiriza ibintu byabaye ariko gikuru cyari gikwiye kunywanisha abarundi byari ibikorwa cyane cyane by'iterambere boza barahuriza hamwe ari abacanke bariye nta bintu birebire nabona byoza kumfasha cyahinduka nuko mbona nyine ibyaheze byoba ibyaheze ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza basigura ko ahubwo bishobora kuzura akaboze bikaba byanazana injyane zidacika uko ibyabaye uwo byabaye ko ari igihe aca yiruka cyane sinaka yarankoreye ibinini n'ibindi bikaca bimusubiza hahandi ha kera ahantu tubanye neza ni ukuvuga ngo uwo ni umuhutu uwo ni umututsi uwo ni umutwa ubusanzwe tubanye neza mu mahoro kuko nk'ubu nko mu ishuri nk'ubu turi hamwe twese turiko twigira hamwe hari aho usanga umuhutu azi ikintu umututsi atacatse umusanga mu kigo aha iwacu ibyo nta n'icyo nta n'ibyo duha ikibanza kininiya cyane ubusanzwe rero ikintu umuntu atwohinduka ni uko amoko twoyibagira mu burundi tukamenya neza ko dufise ubwoko bumwe ubwoko bw'abarundi hanyuma si ntawe uku nyene twoza dupfa tukaza tuvuga ngo nyabona umuhutu n'umututsi tubirabe ku mazuru twese mu mazuru hava ibisero naho bimeze gutyo kandi hari urwaruka rwemeza ko izo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise ko Burundi ku bwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo biradufasha cyane bituma tumenya tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira iyo cyangwa ijya hejuru natwe bigwaruka ntituzobikore tukamenya ikizira ni uko tumenya kahise historike y'igihugu cyacu nyine yagenze mu bisanzwe ibikorwa by'umugwi severe ni uko ugerageza kwerekana ukuri ku byabaye muri kahise ico kibazo c'izo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'ijwi rya amerika nabo hari uko babona vyokogwa umwe muri abo avuga ko icoba akarusho bobisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu ivyo uyu mugwi wa severe nivyo ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukurikuriranira ni ikintu ciza cane mu barundi ariko niko mu vy'umugwi umugwi umugaruka ko ahanini umenga bavuga ubwoko bumwe bwaba bwarapfuye gusumba ubundi kandi mu byo twasomye cyangwa ibyo twumvise turabona yuko baba abahutu baba abatutsi barapfuye ayandi ho babifatiye hamwe kurikuriranira byogenda neza bavuga gusa icyo bafasha ni mu nyandiko muzakahise bakabona icyabaye mu gihugu ibyo n'ibyo kuri ibyo Clemani nziza icegera c'urongoye umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi avuga ko uburundi bukwiye kumenya ukuri ku bwicanyi bwakozwe mu burundi ata n'umwe asigaye inyuma hariho abahamba bavuga bati reka tubireke hamba reka kuzura kabuze reka tuvyibagire abarundi bacu bavuga ngo ntibagira ntibana niki cyatumye rero abantu bashika ko uburundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari intambara akarenganyo k'igihe kirekire intwaro mbi ikinyiza abantu atari intambara birashoboka ko igihugu kivuga kiti reka turabe twiga kahise kugira ngo ivyo bintu byose tuvyiragire canke tubi tubigendere ko mugabo tubizi mugabo biba bifise intumbero umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uwiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta kugira ngo abawugize batange icigwa ca kahise cerekana uko intambara zagiye ziraduka mu burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo njyane thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu rwego rwo gukangurira impunzi ziri ku butaka bw'u rwanda gahunda yo kwiteza imbere ubu mu ikambi ya mugombwa iherereye mu karere ka gisagara hagaragara impunzi z'abanyekongo zafashijwe kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi izo mpunzi zisabwa ijwi rya amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe imfashanyo zigenewe zigenda zigabanuka eric bagira ubusa yabagendeye
izo mpunzi zabwa ijwi rya amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe inkunga zigenda zigabanuka madamu wuriva kanyange w'imyaka mirongo itatu n'itatu y'amavuko ni impunzi y'umunyekongo mu nkambi ya mugombwa iherereye igisagara mu majyepfo y'u rwanda winjiye mu iduka rya kanyange uhitira ku bicuruzwa byinshi bitandukanye kanyange yabwiye ijwi rya amerika ko yatangije igishoro cy'amafaranga ibihumbi mirongo itatu y'amanyarwanda ni amafaranga yari yakuye iwabo muri kongo yemeza ko yatangiye acuruza inyanya intoryi n'ubunyobwa kuri ubu leta y'u rwanda n'abandi bafatanyabikorwa baboneye impunzi imishinga itandukanye kanyange yahisemo gukomeza ubucuruzi kanyange araturondorera imishinga yagiye yisunga ikamuha inguzanyo mu bucuruzi inkomoko ivuyeho tuza kumva ko ari umushinga wajya mbere nawo ushaka gukorana n'abantu biteza imbere bakorana n'ibigo by'imari wajya uguza mu kigo cy'imari runaka waguza miliyoni ebyiri bakagira ayo bakwishyurira nawe ukagira uruhare wishyuriramo noneho ngiye mba naragujije miliyoni enye nishyura miliyoni ebyiri jya mbere nyishyurira miliyoni ebyiri nayo ubwo niko gutera imbere kwanjye iyi mishinga abaterankunga bayigeza ku mpunzi mu mugambi wo kubakangurira kwigira ariko cyane kubamenyereza ko bashobora kwibeshaho mu gihe inkunga z'ibiribwa n'izindi zaramuka zihagaze ku bireba kanyange acururiza mu nkambi ya mugombwa ariko ataha hanze yayo kandi yarangije kwibikaho ingwate ituma ibigo by'imari bitagira impungenge zo kumuguriza ntago mbitinya rwose kuko muri uko gutera imbere kwanjye naguze inzu hanze y'inkambi mu bishya niyo ntanga y'ingwate bakangurira badafite amakenga yuko ntabambura wowe wanavuye mu nkambi uretse kuba uhakorera wabonye gutura mu nkambi bitakubereye ujya hanze y'inkambi yego njya hanze y'inkambi mfite inzu naguzeho miliyoni cumi n'ebyiri mparanira kwiteza imbere kugira ngo mbeho nanjye neza kanyange yabwiye ijwi rya amerika ko abarizwa mu cyiciro cya kabiri kigenerwa amafaranga ibihumbi bitatu magana atanu ku kwezi yo kugura ibiribwa kubera akirera abana bato mu iduka rye kanyange akoresha abakozi bane mugenzi wa kanyange ku ruhande ni bahati hakizimana w'imyaka makumyabiri n'icyenda impunzi nawe hakizimana yisanze asohotse ku rutonde rw'abatemerewe kubona ibiribwa bitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu ubu bucuruzi avuga ko hari kinini bubamariye byadufashije kwiteza imbere cyane bitewe n'uko bidufasha mu kwigira bigatuma nanjye hari aho mbasha kwivana no kwigeza kumva ko igihe natewe inkunga y'amafaranga nk'iyo gice cya miliyoni cyangwa se wenda yisumbuyeho bituma n'indi mishinga ngamije nayo nyigeraho ndetse n'ibyo nkora bikaguka hakizimana afatiye ku buryo abona ibintu afite intumbero kuri ejo hazaza nubwo gutekereza ku gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyamubyaye bitabura igihugu gihoramo imyivumbagatanyo ishingiye ku mutekano muke mva nanjye nakwiteza imbere nkagera ku rwego rwo kuba nanjye nakora nkajya hanze y'inkambi nkakorera iyo ngiyo mbese nkagira ibikorwa bifatika iyo ngiyo ku buryo ko nanjye ntahora buri gihe nteze ibiganza nubwo wenda biri kure bigoye wagira ngo habe umutekano dutahe byaba byiza kurushaho kuko hari inararibonye twakwiye mu rwanda twahawe n'abanyarwanda no kubana nabo mu buzima busanzwe tugeze iwacu ku buryo ko ishobora kugira akamaro mu kubaka igihugu ku rundi ruhande abari mu mishinga ibateza imbere bo biboneka ko bakiri yanga bwana Japhet Ranzi ari mu banyotewe no kubona umushinga wabateza imbere icyifuzo ni uko twese yatugeraho natwe tukaba twayibamo bakareba abantu bose urumva umuntu uri mu mushinga runaka hari icyo yinjiza twebwe tutabona twinjiza urabona nk'abari mu bworozi bw'inkoko babona ayo magi cyangwa se bakagurisha bakabona amafaranga bakajya mu mashyirahamwe bakagira urundi rwego bageraho leta y'u rwanda itangaza ko imishinga itabonekera rimwe ariko gahoro gahoro imishinga ishobora kuzagwira ku mpunzi zose bwana keve karayenzi akuriye inkambi y'impunzi ya mugombwa turashaka kugira ngo imishinga myinshi igende ijyana na livelihood kugira ngo n'icyo gihe cya graduation kibaye cyangwa se igihe cyo kuba izo mfashanyo zahagarara babe bafite icyabafasha n'uburyo bakomeza n'ubuzima birumvikana ntabwo wahita ubona umushinga ukavaringa ibihumbi cumi na kimwe byose biri mu nkambi kugira ngo buri muntu wese abone ko abona ubuzima ariko ibikorwa byose tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura abashoboka tubagereho leta y'u rwanda ikomeza guhamagarira impunzi ko zitagombye gupfusha ubusa amahirwe zabona uko yaba angana kose ni uko ibyo babonye cyangwa se duke babonye badukoresha neza kuko ntawe uzi icy'iminsi ihatse ni uko bagikoresha neza ikindi amahirwe yose babonye bakageza kuyabyaza umusaruro ikindi bakagerageza kwizigamira imibare itangwa na leta y'u rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr iragaragaza ko inkambi y'impunzi ya mugombwa icumbikiye abanyekongo basagaho gati ibihumbi cumi na kimwe ihamaze imyaka umunani kugeza ubu abari mu bikorwa by'ubucuruzi barabarirwa muri makumyabiri ni mu gihe abari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bo banabihuramo n'abanyarwanda basagaho gati imiryango magana atatu bari mu byiciro bitatu abo mu cyiciro cya mbere bagenderwa amafaranga ibihumbi birindwi magana atandatu ku muntu abo mu cya kabiri bitatu magana atanu naho abo mu cya gatatu nta mafaranga yo kubatunga bagenerwa buri kwezi ahbdirusa ijwi rya amerika ku gisagara mu majyepfo y'u rwanda ijwi rya amerika tugeze mu mwanya w'amakuru avugwa mu gisata ca siporo n'inkino ayino munsi tukahera mu rwanda na mugenzi wacu jean claude munyandinda kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya gatatu y'uku kwezi kwa karindwi mu rwanda habereye imikino y'agace ka kabiri mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzitabira igikombe cy'isi muri basketball kizakinirwa umwaka utaha iyi mikino yabereye muri beka arena i remera amakipe umunani niyo yari yaserutse ni ukuvuga amakipe yo mu itsinda a ryari rigizwe na nigeria cape vert uganda na mali hakaba n'itsinda b ryari ririmo u rwanda sudani y'epfo tunisiya na kameruni mu itsinda a ikipe y'igihugu ya mali yarigaragambije yanga kujya mu kibuga kubera ko abakinnyi bavugaga ko hari amafaranga y'agahimbazamusyi batahawe ibi byatumye mari iterwa mpaga bityo andi makipe atatu yo muri iri tsinda a ariyo cape vert uganda na nigeria abona amahirwe yo gukomeza mu cyiciro gikurikiraho cy'aya majonjora yo kwerekeza mu gikombe cy'isi cya basketball mu itsinda b ririmo n'u rwanda ikipe y'igihugu yabanje kujya kwitegurira mu gihugu cya misiri ndetse iboneraho no gukina imikino ya gicuti yo kwipima umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda jabo landri yatangazaga ko ikipe yari ihagaze neza yiteguye guhangana twagize imikino itatu dutsindamo ibiri dutsindwamo umwe ibwo ni ukuvuga ibitaragenze aho tutitwaye neza nibyo turi gukosora ubungubu gukosora ibitaragenze neza ku buryo kuwa gatanu tariki ya mbere tuzaba tugeze ku ijana ku ijana tugatangira imikino tumeze neza icyizere gihari ni uko bitewe n'uko twitwaye muri senegal muri windo ishize hari byinshi byinshi cyane byinshi cyane ariko byakosowe ku buryo ufashe ya ekipe yagiye muri senegal ugafata n'iyi ubonamo ko harimo nk'impinduka nko ku kigero cya mirongo irindwi ku ijana bizadufasha kwitwa kwitwara neza kuruta uko twitwaye ubushize icyizere cyo kwitwara neza cyabanje gukomwa mu nkokora ku ikubitiro kuko mu mukino wayo kuwa gatanu ikipe ya sudani y'epfo yatsinze u rwanda amanota mirongo irindwi n'atatu kuri mirongo itandatu n'atatu mu mukino wa kabiri ikipe y'u rwanda iyobowe n'umutoza w'umunyasenegal cekisar yikubise agashyi itsinda kameruni amanota mirongo itanu n'icyenda kuri mirongo itanu n'abiri u rwanda rwashoje imikino yarwo rukina na tunisiya ejo ku cyumweru muri iri tsinda be ikipe ya sudani y'epfo niyo yarangije iri ku isonga hagendewe ku giteranyo cy'amanota yabonetse mu mikino y'agace ka mbere yabereye i dakari muri muri senegali n'imikino y'agace ka kabiri yabereye i kigali mu rwanda muri uru rugendo rwo gushakisha amatike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi muri basketball amakipe atatu ya mbere muri buri tsinda azahita abona uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro gikurikiraho cy'aya majonjora ku mugabane wa afurika ibi bisobanuye ko amakipe cumi n'abiri azagabanywa mu matsinda mashya abiri buri tsinda rikazaba rigizwe n'amakipe atandatu amakipe abiri azaba ya mbere muri buri tsinda azahita yegukana itike y'igikombe cy'isi hiyongereho ikipe izaba iri ku mwanya wa gatatu ifite amanota meza ayo makipe atanu niyo azahagararira afurika mu gikombe gikombe cy'isi cya basketball kizabera muri muri filipine muri indoneziya no mu buyapani umwaka utaha dusoreze mu mukino wa tenisi aho kuri uyu wa mbere mu rwanda hatangira irushanwa mpuzamahanga rya davis cup rihuza amakipe y'ibihugu byo ku mugabane wa afurika irushanwa riratangira mu kanya saa yine rikaza kubanzirizwa n'ibirori bifungura ikipe izegukana umwanya wa mbere izahita izamurwa mu ntera ive mu cyiciro cya kane yinjire mu cyiciro cya gatatu umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda theoneste karenzi avuga ko ikipe y'igihugu y'u rwanda yiteguye neza akaba afite icyizere cy'uko izaza ku isonga muri tombora yabaye ejo ku cyumweru amakipe yagabanyijwe mu matsinda abiri mu itsinda rya mbere harimo amakipe ane ariyo u rwanda uganda sudani na tanzania naho mu itsinda rya kabiri hakabamo amakipe atanu ariyo botswana angola congo brazzaville togo na repubulika iharanira demokarasi ya congo yari claude munyandinda i kigali jean claude munyandinda reka ucukorerwa mu ngata na desire hatungimana igice cya kabiri cy'ihiganwa rya basketball mu burundi cyatanguranye ishaka ryinshi cyane kuko imigwi nka new star remesh arezipo n'urunani yose ibona ko gutwara igikombe bigishoboka mu rukino rwahuje kuri uno w'imana urunani na remesha umugwi urunani watahukanye intsinzi y'amanota mirongo irindwi n'atatu kuri mirongo itandatu n'abiri umukinnyi gibert nije imbere w'urunani akaba ariwe yatsinze amanota menshi aho yinjije cumi n'icyenda ndabirenge hawul cegera c'umumenyereza wa remesha amenyesha ko urukino barutakaje kubera intango yabaye mbi cyane bikangura akaba kabaye bagize intango mbi mwaba mwabonye muri karite ya kabiri basuye baraja muri maci kuko wabonye na sikoro uko yari ingana atariko twagiye muri miti ingana bashoboye gukuraho amanota ashika kuri cumi n'ane ku bakinnyi benshi byankiye mu kwinjiza bagerageje defanse mugabo atake yatunaniye cyane aroni kagabo amenyereza urunani amenyesha ko intumbero y'urunani ari igikombe aremeza ariko ko urukino rutaboroheye kuri uno w'imana umugwi twari twiteguriye mugabo karite ya mbere n'iya kabiri twabigize neza mugabo karite ya gatatu n'iya kane ntibyagenze neza ko twabyifuza mugabo imana yabikoze turatsinda mu zindi nkino zabaye jimukana yatsinze young eagles ku manota mirongo umunani n'atatu kuri mirongo itandatu n'indwi muri urwo rukino iracanye wa Young Eagles akaba ariwe yinjije amanota menshi aho yagejeje kuri mirongo ibiri na rimwe Rezipo nabo batsinze Brothers Team ku manota mirongo itandatu na rimwe kuri mirongo itanu n'atanu umukinnyi wa Rezipo Chuma Toto akaba yinjije amanota mirongo ibiri n'atatu y'umugwi wiwe ubona gutahukana intsinzi mu rukino rutoroheye na gato Rezipo Christian Manirakiza ashinjwa abasifuzi mu Burundi amenyesha ko imigwi ikomeye cyane mu ihiganwa ry'uno mwaka abasifuzi bakeneye amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru kugira ubuhinga bwabo bujyane n'igihe ni mu gihe abamenyereza batari bake bidogera abasifuzi ikipe zashyizemo ingufu nyinshi cyane bikajya bidutuma na twebwe mu byerekeye ubuhinga nashatse kuvuga bya arbitrage bateza nabone gukora bigashimwa kuko ikipe nizitanga natwe ntitwitange tuba twishe ibyo tujejwe gukiza tubwire kugereza kuza turahanura abasifuzi bitegure basome amategeko yanonosore bongere bitegure mu mutwe hanyuma bitegura na kondisiyo fizike urabona dusigaye dufite amakipe anyaruka cyane biba byiza rero twebwe abantu turakurikiye mu gisata cy'abigeme naho kuri uno w'imana niho haba urukino rwo gusozera inkino z'igice cya mbere aho gradiyatozi yatana mu mitwe na yangi sisitazi umugwi wa gradiyatozi niwo watahukanye intsinzi ku minota mirongo ine na rimwe kuri mirongo itatu n'atandatu umenyereza w'uwo mugwi pasikazi bucumi yigeze gukinira uwo mugwi akamenyesha ko mu gisata cy'abigeme akibura byinshi turacari handi nyine ko nimurabe ngo turiko turakina gutya hanyuma murabona yuko atakiyenga turiko turakina kuko umwanya twataye niniya turiko turagerageza ku rugaro uko tugenda turakina niko ubuhinga buguma butera imbere bwengerekana bwongerekana mu mupira w'amaguru naho kuri no wa mbere isaha zine z'ijoro mu masaha y'i Burundi niho umugwi serukiragihugu w'umupira w'amaguru w'abigeme uza gutana mu mitwe na Botswana mu rukino rwa mbere rw'u Burundi mu gikombe ca Afrika muri izo nkino ziriko zirabera mu gihugu ca Maroc kuva itariki zibiri za kuno kwezi Burundi buzokina urukino rugira kabiri na Afrika y'Epfo itariki indwi na itariki icumi Burundi busozera inkino zo mu matsinda bukina na Nigeria amahirwe ku mugwi Burundi wo kurengana intambwe ya mbere akaba ari make cyane imbere ya Nigeria iheruka gutwara icyo gikombe bariko barakinira na Afrika y'Epfo kenshi ishika mu nkino za nyuma Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika akano kaduce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikoma ari kumwe na joe diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na fatuma limasi kalala twemeye kw'izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho utaha
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.